iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umuryango wa nyakwigendera ezra mpyisi watangaje ko ugiye gutangiza umuryango wise pastor mpyisi bible foundation uzajya utanga biburiya ku buntu bizakirwaho neza ni umushinga kugira ngo abantu bose bazajye batanga bibiriya bitangira gusa noneho cya cyifuzo cya pastor mpyisi kizahoraho nanjye wari ufite dawuti y'uko ndashobora kubikora ubu ngubu nigiye uzaba champion wacu gerard mpyisi imfura ya pasteur ezra mpyisi washyinguwe kuri iki cyumweru ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riravuga ko kanseri y'amabere ariyo iza imbere mu zitera impfu mu bantu b'igitsina gore ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na eugene mukankusi tariki enye z'ukwezi kwa kabiri ni umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana indwara ya kanseri byitezwe ko abarwayi ba kanseri baziyongera ku rugero rwa mirongo irindwi na karindwi ku ijana bakarenga miliyoni mirongo itatu n'eshanu mu mwaka wa bibiri na mirongo itanu bavuye kuri miliyoni makumyabiri byagereranywaga ko bazabonekaho iyo ndwara bwa mbere n'impfu zibarirwa muri miliyoni icyenda n'ibihumbi magana arindwi mu mwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri nk'uko imibare mishya yashyizwe ahagaragara kuwa kane ushize n'ishami rya oni ryita ku buzima wms hamwe n'ikigo cy'ubushakashatsi kuri kanseri iarc ibigaragaza iyo raporo yasohotse mbere y'umunsi mpuzamahanga wahariwe indwara ya kanseri uba buri mwaka tariki enye z'ukwezi kwa kabiri isanga imibare y'abarwayi ba kanseri iziyongera mu bihugu bitari byatera imbere Freddy Bray umuyobozi w'ishami rya IARC rishinzwe gukurikirana indwara ya kanseri agira ati twiteze ko abaturage ku isi bazava kuri miliyari umunani zo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri bakagera hafi kuri miliyari icumi ni ukuvuga miliyari icyenda na miliyoni magana arindwi bitarenze bibiri na mirongo itanu kandi ibi bizagira ingaruka zikomeye ku mubare w'abarwayi bashya ba kanseri iyo raporo ivuga zimwe mu mpamvu zitiza umurindi kanseri nk'itabi inzoga n'umubyibuho ukabije hamwe n'umwuka wanduye imibare mishya yerekana ko kanseri y'ibihaha ariyo iboneka cyane ku isi hose aho miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atanu basanganywe iyo ndwara bwa mbere mu mwaka bibiri makumyabiri na kabiri kanseri y'ibere mu bagore yaje ku mwanya wa kabiri ikurikirwa na kanseri yo mu mara kanseri ya prostate yakurikiyeho haza kanseri y'igifu iyi raporo yasanze kanseri y'amabere ariyo ahanini isuzumwa cyane kandi ariyo iza imbere mu ziteza impfu mu bantu b'igitsina gore naho mu bagabo ni kanseri y'ibihaha tukivuga ku bijyanye na kanseri Hage Gingo perezida wa Namibia yitabye Imana azize iyo ndwara Gingo yari afite imyaka mirongo inani n'ibiri ibiro bye byavuze ko yaguye mu bitaro aho yavurirwaga perezidansi ya Namibia yavuze ko abaganga bari bitaye kuri Gingo ku bitaro bya Lady Pahamba ibitaro byigenga bakoze ibishoboka byose ngo bamufashe ariko ko byanze hakitaba Imana ari kumwe n'umugore we Monica Gengo n'abana be bari bamuri iruhande Gengo yarimo kuvurwa kanseri mbere yari yasimbutse urwa kanseri ya prostate uyu yabaye umunyepolitiki ukomeye na mbere y'uko Namibia ihabwa ubwigenge na banyakamwe b'abazungu bayoboraga Afurika y'Epfo hari mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda ubwo Gengo yabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Namibia yabaye perezida kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu Nangolo Mbumba azaba ari mu mwanya wa perezida kugeza mu kwezi kwa cumi na kumwe ubwo Namibia izakoresha amatora yo guhitamo umuyobozi mushya tukiri muri Namibia perezida w'agateganyo Nangolo Mbumba wahise asimbura Hage Geingob witabye Imana kuri iki cyumweru aravuga ko nta mugambi afite wo kwiyamamariza itora ryo muri uyu mwaka ibyo bivuze ko Netumbo Nandi Ndaitwa usimbuye Mbumba ku mwanya wa visi perezida kandi watanzwe n'ishyaka riri ku butegetsi Suwapo ngo azarihagararire mu itora hashize umwaka urenga azaguma ku rutonde rw'abakandida uyu natsinda azaba abaye umutegarugori wa mbere wabaye perezida w'iki gihugu cyo mu majyepfo y'Afurika mu bintu bidasanzwe ku bayobozi bo muri Afurika Mbumba yagize ati sinzaba ndi mu matora ntimukuke umutima icyo nari ngambiriye byari ukuba umuyobozi mukuru w'ishuri nabigezeho kandi ngomba gushimira abanyanamibiya ku cyizere bangiriye ngo mbabere perezida ku gihe gito hari mu muhango wo kurahira itegeko nshinga ry'igihugu ribuza guhindura umukandida igihe yamaze gutoranywa imyaka ibiri mbere y'itora ishyaka swapo ryayoboye namibiya kuva ibonye ubwigenge mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda iki gihugu gikize ku mabuye y'agaciro nka diyama gifite ubukungu kamere bwa uranium na lithium bikenerwa mu gukora za batiri z'imodoka radiyo ijwi ry'amerika amakuru yo hirya no hino arakomeje abanyesirayeli ibihumbi n'ibihumbi kuri uyu wa gatandatu bihereje imihanda i Tel Aviv mu myigaragambyo iba buri cyumweru isaba guverinoma ya Benjamin Netanyahu kwegura abapolisi benshi bagerageje kubuza imbaga y'abantu kwiroha mu mihanda uko umwuka mubi wagendaga wiyongera guverinoma yagiye irushaho kotswa igitutu ku byemezo byayo mu ntambara n'umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza abanyesirayeli bakoze imyigaragambyo ya buri cyumweru yemwe na mbere y'iyo ntambara ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka bibiri makumyabiri na gatatu bahamagarira Netanyahu kwegura mu gihe akorwa iperereza ku bijyanye na ruswa Hamas n'abandi barwanyi bo mu ntara ya Gaza bafite ingwate z'abanyesirayeli babarirwa muri mirongo bafashe nyuma y'ishimutwa ry'abagera muri magana abiri mirongo itanu mu gihe cy'igitero cyo ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi mu majyepfo ya Isirayeli iki gitero cyahitanye abantu igihumbi na magana abiri bari biganjemo abasivili Hamas yarekuye abantu bagera mu ijana mu cyumweru kimwe cy'agahenge mu kwezi kwa cumi na kumwe kugira ngo imfungwa z'abanyepalistina magana abiri mirongo ine zirekurwe minisitiri w'ubuzima muri gaza yavuze ko kugeza kuwa kane ushize abantu barenga ibihumbi makumyabiri na birindwi bishwe kandi ko mirongo itandatu na bitandatu bakomeretse abenshi ni abagore n'abana ibi byaturutse ku bitero bya isirayeli byo kwihimura ku mutwe wa Hamas mu ntara ya gaza
urakoze eugene mukankusi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo koma naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda umuryango wa nyakwigendera pasteur isra mpyisi watangaje ko ugiye gutangiza umuryango wise pastor mpyisi bible foundation uzajya utanga biburiya ku buntu pastor isra mpyisi wahoze ari umujyanama w'umwami kigeli wa gatanu ndahindurwa yakinguwe kuri icyo cyumweru kigali eric bagira ubusa
izo ni zimwe mu ndirimbo zaririmbwaga mu muhango wo guherekeza bwa nyuma nyakwigendera pasitori zirampyisi umuhango wo kumusezeraho wahereye mu rugo iwe ku kicukiro mu kagarama naho amasengesho yo kumuherekeza abera ku rusengero rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi i masoro mu mujyi wa kigali muhungu wa nyakwigendera edison mpyisi wagarutse ku mateka ya se yavuze ko ari maremare ku buryo byagorana kuyavuga yose bucura bwe yagarutse kuri bimwe mu by'ingenzi baba umuryango wa mpyisi ndetse n'igihugu bazamwibukiraho nk'uko nabivuze bafatishije yakoreye imana ajya mu itorero ry'ababatisi mu bihugu bitandukanye kandi akorera u rwanda ari mu nama muri iki gihugu akaba yarabaye umujyanama w'abantu babiri n'umwe mu basaza cumi na babiri bashinze inteko izirikana igirira inama igihugu mu birebana n'umuco pasitori mpyisi watabarutse ari mu kiruhuko cy'izabukuru yarasigaye atangaza bibiliya ku bantu batandukanye umuryango we uvuga ko yari amaze gutanga izisaga igihumbi magana atatu kandi ko abamukomokaho biteguye gukomeza gusigasira umurage wa pasitori mpyisi kuri iyo ngingo uyu ni bwana gerard mpyisi imfura ya nyakwigendera iki kintu ntabwo cyakagombye guhagarikwa ari uko pasitori mpyisi agiye ubu ngubu reka mbibabwire kugira ngo mwese mubyumve ubu dushaka tugiye kuzashyiraho ikintu cyitwa pasita pisi bayibolo fawundesheni tuzakijyaho neza mu mushinga kugira ngo abantu bose bazajye batanga bibiliya dutangira gusa noneho cya cyifuzo cya pasita pisi kizahoraho nanjye wari ufite dawuti y'uko ndashobora kubikora ubu ngubu n'igihe uzaba champiyoni wacu usibye kuba yari umukirisitu ubyemera akabyigamba ndetse akanabishishikariza abandi pastor mpyisi yari azwi nk'umutaripfana iyo byageraga ku kuvuga icyo yabonaga nk'ukuri aha yari mu muhango wo gutabariza umwami wa nyuma w'u rwanda kigeli wa gatanu ndahindurwa anenga bataramuhaye icyubahiro yagombwaga hari mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi muzi mwigira amakereri ntacyo muriha mukorerwa nk'abene igihugu kubera kigeri none bariho baratuka kigeri banyarwanda banyarwandakazi mwavuyemo bujiji ni ukuri abanyarwanda baratunga Eh, amashyo hari n'abatahanye batahanye nk'amashyo baragiye nta kintu nacyo bafite hari akagari iwacu hepfo ahangaha mu nkoga karaga agashoferi ka rudahigwa kamurari katahanye inka ijana na mirongo itanu yaragiye atafite n'ihene uyu mwaje kwibuka mu nzu uwo ari we uko byagenze rero abatumva kigeri binjirije usanga bamuto yamaze iki kigeri po wa gicucu n'impamo hari aho babe bibwira ngo kireba ari igitutsi atazi amateka Uh, umva mbese ufite ibyago ni ukuri nk'uko icyo gicucu cyamaze iki yemwe yemwe inkota niza ntizazanywe na za nka za kigeri ibi ndavuga ukuri ku muvugabutumwa byiringiro pastor mpyisi atabarutse kigabo ariko kandi reka mbabwire ko pasitoro mpyisi agiye k'umugabo ntabwo watinya kubivuga yaba nanjye napfaga nk'uko apfuye byanezeza nzakora uko nshoboye kugira ngo ngaragaze uko na mpyisi yabayeho mu mibereho ye ku badivantisiti b'umunsi wa karindwi mpyisi yagiye yigisha ubutumwa bw'imana mu bihe bitandukanye nabo bakavuga ko ibyo bazakomeza kubizirikana uyu ni bwana teofile bamporiki ijambo ry'imana kuri mpyisi ntabwo tuzabyibagirwa nicyo kintu cya mbere ikindi ni uko imana yamuherekeje mu buzima bwe bwose gusa imitima yacu irababaye ariko nanone tunejejwe yuko mpyisi yadutoje umurimo mwiza wo gukunda imana n'ubudahemuka muri bagenzi bacu pasitoro ezira mpyisi yahoze ari umujyanama w'umwami mutara wa gatatu rudahigwa nyuma aza kuba umujyanama w'umwami wa nyuma w'u rwanda kigeli wa gatanu ndahindurwa yashyinguwe ahagenewe abanyapolitiki n'abandi banyacyubahiro mu irimbi rya rusororo n'umwe mu nararibonye waruze amateka menshi u rwanda rwari rusigaranye yatabarutse mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka afite imyaka ijana n'ibiri azibukirwa kandi ku kuba yaratangije amashuri y'abadivantisiti mu karere u rwanda ruherereyemo mu bihugu by'u Burundi kongo tanzania na kenya muri ibyo bihugu hanaturutse abaje kumuherekeza bwa nyuma mu gukomeza gusigasira umurage mpyisi asize umuryango we watangaje ko umaze kwakira amafaranga agera kuri miliyoni icyenda woherejwe n'abantu batandukanye yo kugura bibiliya wemeje kuzatangiza umuryango pasita mpyisi bible foundation uzitirirwa mpyisi ukazajya utanga bibiliya ku buntu mu banyacyubahiro bo mu rwanda bagaragaye mu muhango wo guherekeza mpyisi harimo bwana bernard makuza wahoze ari perezida wa sena musenyeri simaragde mbonyintege wo mu idini gatolika wahoze ayobora diyoseze ya kabgayi bishopu john rucyana wo mu itorero ry'abangirikani mu rwanda n'abandi eha wagera usajwi ry'amerika i kigali
abantu bagera ku bihumbi magana arindwi bambuwe ubuzima na kanseri y'ibere ku isi mu mwaka wa bibiri na makumyabiri kandi abagore miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu barasuzumwe basanganwa iyi kanseri muri uwo mwaka nk'uko bitangazwa n'ishami rya loni ryita ku buzima wiyemeshe kanseri y'ibere ni indwara igaragara iyo utunyangingo tudasanzwe two mu ibere dukura mu buryo budafite igaruriro hanyuma tukarema ibibyimba muganga n'urusale ni inzobere mu kuvura kanseri akorera i Dar es Salaam muri Tanzania aradusangiza ubumenyi mu kwirinda kanseri y'ibere
ikimenyetso cya mbere cyangwa se igikunze kugaragara ni ikibyimba gikomeye mu ibere ryawe kiba kitabaho kiri ntabwo kiba gishobora kwimuka kandi gishobora kuba gifashe ku ruhu rw'ibere cyangwa se mu gatuza ikindi kuzana ikibyimba mu kwaha nabyo bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'ibere hamwe n'ibindi bimenyetso hashobora kuba impinduka z'uruhu rwo kwibera ubwarwo ibyo birimo nko kuba uruhu rwaho rwatukura cyangwa se hakaba haza uduhiro ku ibere aho usanga uruhu rwaho twaje rujya gusa nk'igishishwa cy'ironji icyo nacyo ni ikindi kimenyetso ikindi ni ukuba hari ibintu bisohoka mu imoko y'ibere rero uburyo rusange umurwayi avurwamo buri mu byiciro bitatu harimo ko ashobora kubagwa ashobora kuvurwa mu buryo bwa chemotherapy bukoresha imiti ndetse n'ubwo gushiririza uturemangingo twa kanseri bwitwa radiotherapy byose biterwa n'urwego uburwayi bugezeho niba kanseri igaragaye hakiri kare ako kabyimba kakaba kakiri gato aho umurwayi ashobora guhera ku kubagwa abikurikirwa na chemotherapy iyo mvuga kubagwa rero nabyo bishobora gukorwa mu buryo ibere ribungabungwa rikagumaho ni ukuvuga ngo uturemangingo twa kanseri tukavanwamo hamwe n'agace k'ibere twibasiye ariko ibere rikaguma uko ryakabaye gusa kuri bamwe mu barwayi bashobora gukorerwa ibyitwa mastectomy aribyo kuvanaho ibere ryose uko ryakabaye kwisuzumisha rero igipimo cya mamogram bifatwa ugejeje ku myaka mirongo ine y'amavuko ariko ku myaka makumyabiri n'itanu ubaye mu muryango wawe hari wigeze kurwara kanseri ni byiza ko watangira kwisuzumisha niba se ufite umuvandimwe cyangwa umubyeyi uheruka wenda gupfa cyangwa akaba arwaye kanseri y'ibere ibyiza ni uko watangira kujya wisuzumisha imyaka icumi mbere y'icyo kigero cy'imyaka bisuzumishirijeho cyangwa se niba bo barisuzumishije ku myaka mirongo ine na mirongo itatu y'amavuko ukwiye guhita utangira kwisuzumisha rero ni ngombwa imyaka icumi mbere y'igihe isuzuma ryabo ryakorewe isuzuma rya kanseri ni isuzuma rigari kandi rizana n'ibibazo by'amarangamutima ariko njye navuga ko kwisuzumisha kare birokora ubuzima mu gihe bimenyekanye kare ko uyirwaye hari amahirwe menshi y'ubuvuzi uzahabwa buzagukiza bitandukanye no kwisuzumisha indwara yarageze ku rwego rukabije bishobora gutuma tutabasha guhashya kanseri twifashishije imiti turi buguhe rero hakiri kare birashoboka ukibona ikibyimba niba wumva se hari ikintu kidasanzwe wabikora uri muhira ushobora kwisuzumira amabere wabikora n'intoki zawe hari videwo zigaragaza uko wabigenza ukibona ko hari ikibyimba ihutire kujya kwa muganga ikindi ibibyimba byose si uko biba ari kanseri rero ushobora kugira ikibyimba ariko ntibibe ari icya kanseri muganga nursade inzobere mu kuvura kanseri akorera i dar es salaam muri tanzania mu myaka mike ishize aisha ramadan yahuye n'ikibazo giteye ubwoba cyo gusuzumwa agasanganwa kanseri y'ibere nyuma y'urugendo rugoranye rwo kwivuza ubu nta kanseri ikimurangwamo dore ubuhamya by'ibyo yanyuzemo yes yes it was january of 2014 when i went in to get my very first mammogram at the age of 40
hari mu kwa mbere kwa bibiri na cumi na kane ubwo najyaga kwisuzumisha bwa mbere nari nujuje imyaka mirongo ine kubera ko iyo niyo myaka isabwa ngo abantu batangire gukoresha ikizamini cya mamogaramu ninjiye nk'ibisanzwe ngo nisuzumishe amabere nakoresheje ikizamini cya mamogaramu ako kanya uwansuzumaga yarebye mu cyuma ansaba ko nakoresha ikizamini cya biyopsi cyangwa se abaganga bakankurikirana mu gihe kingana n'amezi atandatu kubera ko hari agace yabonye kadasanzwe uko niko naje kwisanga muri uru rugendo ndimo uyu munsi nta bimenyetso na bike nari mfite nta cyabigaragazaga uburyo nabimenyemo gusa ni uko nakoresheje ikizamini cya mamogaramu sinifuzaga ko nanyura muri iyo gahunda yose ihangayikishije yo guhora buri mwaka njya gukoresha ikizamini cya mamogaramu no guhora bitekerezaho nibaza ngo ese yongeye kugaruka yaba yafashe n'irindi bere niko biri rero natekereje ko icyiza kuri jye ari uko bankuriramo amabere yombi ndashima ko ibyo byabaye naramaze kubyara abana banjye bane naramaze bose kubonsa no kubacutsa uko bitesha umutwe ni nako biteye ubwoba ni ngombwa cyane ni ngombwa rwose kwisuzumisha kandi icyo wamenya kuri kanseri y'ibere cyangwa se indi ndwara iyo ubimenye kare ko uyirwaye ubasha kuvurwa vuba hakiri kare n'amahirwe yaba yo kuyirokoka cyangwa se koroherwa akaba menshi rero ni ngombwa cyane uko byaba bingana kose ubaye wabona inshuti umuvandimwe waguherekeza kwisuzumisha ariko ni ingenzi cyane kandi ni ngombwa ko ubikora mu buryo buhoraho usanzwe uyirwaye hagarara utuje mu kwizera kwawe kuzamera neza menya ko utari wenyine kubera ko hari abandi bagore benshi bahanganye nayo kandi umenye ko hari undi muntu wagufasha kubinyuramo akubwira amagambo meza aguhumuriza ayisha ramadan wakize kanseri y'ibere mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya wa siporo mu burundi haravugwa ikibazo cy'abanonotsi bahohoterwa n'ababatoza byavugiwe mu nama mpuzamahanga yarangiye i bujumbura kuri iki cyumweru desire hatunga imana muri iyo nama yamaze iminsi ibiri ihuza abanonotsi bava mu mashyirahamwe y'inkino atandukanye abanonotsi barerekanye intambamyi bahura mu kazi kabo ka minsi yose zituma rimwe na rimwe bibasubiza inyuma urongo ishyirahamwe mpuzamashyirahamwe y'inkino mu burundi seno lidia sekera amenyesha ko ibyo abakinnyi bashikiriza ataho bitaniye n'amatohoza bakoze umukobwa arahohoterwa n'umumenyereza n'umugabo n'umuhungu nyine arahohoterwa kuko bo ntibahohoterwa cyo kimwe usanga umuhungu bariko baramubwira ati wewe utagiye kugenda gushire kuri lisite ya ekipe urinda gutanga amahera wewe kugira uje kuri lisite ekipe nasiyonari urinda gutanga amahera ugasanga abakobwa naho si uko bobo ntibatanga amafaranga bo bababwira bati wewe kugira bigenda ukuntu ukuntu urinda kudonsanga muhira lidia sekera amenyesha ko amategeko yo guhasha izo ngeso agiye gutangura kuja mu ngiro novuga ko atari itegeko gusa ni itegeko rifatanye n'impanuro umuntu arinda kwigenza gute mugabo bamenyesha yuko ari abakinnyi ari abagore bari muri siporo bose bahurije ku kintu kimwe bavuga bati abamenyereza abamenyereza abamenyereza rondera amategeko abahasha rondera amategeko ababwira uko ngera barinda kwifata niyo rero twagize code de conduite anti harcèlement et abus dans le sport iyo code yaremejwe n'abatwara amashyirahamwe y'inkino umupira w'amaguru naho umugwi wa vitaro warirahiye kuri uno w'imana umugwi wa musongati wo mu ntara ya gitega ku kibuga cyawo ku bitsindo bitatu ku busa sahabu paris amenyereza vitaro amenyesha ko abakinnyi biwe bamaze kumenyerana ibafasha cyane mu gushyikira insinzi komere mita twakinye kandi bakinye nabo neza nabone twashoboye kuronka amahirwe hama tugarutse twashoboye kwinjiza abakinnyi bashasha turahindura hama tubona kuronka ibitsinda mbere kenshi muri premier mita ekipe yama ifise inguvu ekipe yose muhura muri premier mita ifise inguvu ariko deuxième mita niwe ubonera ekipe iri bien prepare iyo ntsinzi ya vitaro yatumye uwo mugwi ukunzwe cyane mu gisagara cya bujumbura ugumana ikibanza cya mbere bigatuma uwo mugwi ugenda buhoro buhoro wegera igikombe cy'uno mwaka muri musongati hoho bakabona ko umusifuzi yagize uruhara mu gutsindwa kwabo mu gice cya kabiri umunyegori wa musongati yaronse ikarata itukura bituma vitaro yoroherwa ari naho yatsinda ibyo bitsindo bitatu omari nta kagero amenyereza musongati amenyesha ko ibishika byose bitabaca intege umva badesize yuko ari penaliti anzine aravuga ngo bamugarye yamukubise ushobora kuba ari byo cyangwa inteko cyangwa nabonye mugabo ngira yari presiyo ya maci ibyo yashavu bagize kuko peterete bo babona ko atari kosa ubwo ibyo birashika muri maci ariko nadutsinzwe uno munsi nta ntege biza kuduca ko tuzobanza ihangiro ryacu turashobora kubishikako mu gihe hasigaye inkino cumi ngo ihiganwa rirangire vitarisumbya flambo di santere ya kabiri amanota ane iyo migwi niyo izohura mu mpera y'indwi dutanguye vitaro ikaramuka itsinze gutwara igikombe bizaba biri hafi cyane igatsindwa naho byose bizoba bisubiye ibuti desire hatungimana kigali ijwi rya amerika amarushanwa yagombaga kubera mu rwanda agahuza amakipe aturuka mu bihugu bya afurika y'iburasirazuba yarasubitswe mu buryo butunguranye naho imirimo yo kuvugurura stade amahoro i remera izarangira mu mezi make ari imbere kigali jean claude munyandinda mu mezi make yari imbere abakunzi b'umupira w'amaguru bazongera gukurikiranira ibirori bya ruhago kuri stade amahoro i remera iyi stade imaze igihe kirekire yarafunzwe mu rwego rwo kuyivugurura imirimo y'irivugurura irarimbanije ku buryo mu gihe kitarenze amezi ane izaba irangiye umuyobozi ushinzwe ibikorwa remezo muri minisiteri ya siporo mu rwanda arasobanura aho ibikorwa bigeze muri mikoro harumvikanamo imashini ziri mu kazi imirimo yo kubaka sitade nk'uko ubibona irarimbanije ubu tugeze ku kigero cya mirongo inani ku ijana cyo kuzuza imirimo ubwo imirimo mvuga ni ikorwa hano kuri sitade ariko kandi hakaba n'igice cya peti sitade ndetse na jimunaze paralempike nayo ziri hano inyuma ndetse na fasiliti zo kwitorezaho kuri training course nazo ziri inyuma ya stade ibyo byose iyo urebye aho imirimo igeze kugeza ku kigero cya mirongo inani ku ijana byo kurangiza imirimo biteganijwe ko bitarenze ukwezi kwa gatanu imirimo yose izaba yarangiye kuri ibyo bice byose mvuze bigize umushinga muri rusange iyi stade amahoro yafunguwe bwa mbere ku itariki ya gatanu nyakanga mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na karindwi yari isanzwe yakira abantu ibihumbi makumyabiri na bitanu ariko nyuma yo kuvugururwa izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu ibihumbi mirongo ine na bitanu iyi stade kandi usibye umupira w'amaguru izajya iberamo n'ibindi birori iyi stade ikozwe ku buryo ishobora kwakira ibindi birori bitari iby'umupira w'amaguru gusa ni stade ishobora kuberamo ibitaramo dufite uburyo bwo kurinda ikibuga ku buryo kitakwangirika imyanya yo uwicaye areba igitaramo n'uwicaye areba umupira byose biba byenda kumera kimwe uretse ko n'intebe twashyizemo zirakomeye ku buryo uwabyina rwose nta ntacyo byatwara stade ni stade rero ifite ubushobozi bwo kwakira ibirori byo mu bwoko bwose byaba ibyo muri siporo ndetse n'ibindi birori by'imyidagaduro nk'ibiterane ibitaramo amahuriro inama nini cyane cyane ko urabona ko ni stade itwikiriye hose aho utavuga ngo abantu baricaye izuba ryabishe cyangwa banyagiwe ni stade ikozwe ku buryo mu by'ukuri ibyo birori byose byo mu zindi domene bitari siporo gusa nabyo bishobora kuhabera guhera mu mpera z'icyumweru gishize mu rwanda hagombaga kubera imikino y'amarushanwa y'ibihugu byo mu muryango w'afurika y'uburasirazuba mu mikino itandukanye ku munota wa nyuma ariko iyi mikino yarasubitswe minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu rwanda yandikiye ubunyamabanga bw'umuryango w'afurika y'uburasirazuba ibumenyesha ko iyo mikino itakibaye amakipe yagombaga guserukira u rwanda yari yatangiye kwitegura ariko yahise ahagarika imyitozo amaze kumenyeshwa ko iyi mikino yasubitswe mu itangazo ryashyizweho umukono na clementine mukeka umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ijwi rya amerika ikaba irifitiye kopi uyu muyobozi asobanura ko aya marushanwa yahagaritswe kubera impamvu zitunguranye imikino yari iteganyijwe muri aya marushanwa yagombaga kumara iminsi icyenda ni umupira w'amaguru basketball volleyball iteramakofe no gusiganwa ku maguru jean claude munyandinda ijwi rya amerika i kigali ni hano dusoreje ya makuru y'ikiganiro iwanyu mu ntara bashimiye kuba mwaduteze amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi izihora ku ziko n'izo njyo umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
igikanu cy'imboga umusore w'igituza gihanitse ibyuma rutegesha rwa kamanzi ndi y'amashimwe gahore
mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi gusa ikivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi usa ikibi kibera
kibondo ngiyi impano iruta izindi igihugu cyacu imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasire uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze idukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami uruta abandi yaduterekeye ku ruhimbi
ese natubona nageze iyi mpano irenze kuririmba kuwa turukesha niwe muhanzi umuhanzi mukuru n'imana mwana wanjye uzaba impari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubera impano uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi usa ikivi kibera
mwana wanjye aho uzajya uba uri hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urera uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
niba uri umuhanzi w'indirimbo izakubera inzira y'ubutwari niba uri umukinnyi w'umupira izakubera inzira y'ubutwari nawe muhinzi izakubera inzira y'ubutwari wowe usudirana